Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda bwakeye neza nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki cumi n'umwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriyani itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze mwese bwana karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri roho cyangwa nanone bariya abantu bava muri sipani bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa european union bavuga bati abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko rya european union ubu ni professeur charles kambanda aba i new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika avuga ku cyemezo cya sentare y'ubwongereza cyo kurekura lieutenant general karenzi karake w'u rwanda ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye alphonse niko ni rwawe
ndagushimiye urane ndaramukije abari kubara kwerekana amakuru mwese inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ejo yarakoranye iriga ikibazo cy'uburundi icishika ku mwanzuro ukurikira yayiramirije iganurwa rya general adolphe nshimirimana ryabaye ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyine ryakurikiwe n'iraswa rya petero karaveni muri mpabukeye ku munsi wa mbere abagize iyo nama barasabye ko leta yokoresha byihuta amatohoza ataho yegamiye kandi ikerekana neza ko izo nkozi z'ikibi zashizwe imbere y'intahe iyo nama yongeye irasaba ko ibiganiro vya politiki bihuriyemwo imigwi yose vyobandanya kugira ngo amahoro arama atsimbatare mu Burundi kandi imiza leta kuyo bihagararamwo cane kugira ngo bibe muri uyo mwanzuro kandi abagize iyo nama barashimye akigoro k'ibihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko basaba ko bubandanya bashigikira amahoro baca baranashigikira n'iciyumviro c'umunyabanga mukuru w'icaramwe mu buzamakungu ni Ban Ki-moon co kurungika umuserukira mu rwego rwo hejuru mu Burundi uwo mwanzuro wasomye na ambasaderi w'igihugu ca nigeria joy ogu arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani umushingwamanza wa jason rezian n'umumenyesha amakuru w'ikinyamakuru washington post afungiwe muri iran yamenyesheje ko urubanza rw'uwo waburanira rushobora gucika muri indwi inyuma yaho sentare imwumvirije ubwa gatanu kuri uyu munsi wa mbere ubumenyesha amakuru yahagaritswe mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze yagirizwa akazi ko gusuma urusaku no gukorana n'ibihugu by'ibikeba abarwanira agateka kazi na muntu n'amashirahamwe y'abamenyesha amakuru hamwe n'abagize amategeko bakugwa urubanza rurimwo utunenge tumwe rero muri utwo ni nuko sentare itemeye ko abonana n'umushingwamanza wiwe kandi yamaze igihe kinini ataramenyeshwe capfungiwe john kerry umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko johnson rezian atamutekano muke ateye leta ya irani ko rero leta zunze ubumwe za amerika zibabajwe n'iryo pfungwa ryiwe muri turukiya havugwa urutavana ko rw'ibitero mu birindi ku birindiro vya polisi n'igisirikare kuri uyu munsi wa mbere ivyo bitero vya kuri uyu munsi wa mungu ivyo ivyo kuri uyu munsi wa mbere ivyo bitero vyahitanye abantu 10 ikindi gitero giterwa ahakorera ibiro by'ubuserukizi bwa Leta za Amerika ariko nta ntihagiwe gihitana ubutegetsi bwa Istanbul bwara bwamenyesheje ko umwe muri abo bateye bateye yari umukenyezi kandi ko ari munwe y'igipolisi ari uwo nawe ari umugambi witwa ko uje guhabuza abanyagihugu wagirizwa kuba uhora ukora ibitero rimwe na rimwe harimo n'igitero bwize kugira mu buserukizi bwa Amerika i Ankara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu uwo murwi uri mu rutonde rw'imigwi leta zumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya hamwe na Turkiya biharura mu mirwi y'iterabwoba ibikorwa byo kunagura uburyo ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ry'itamagara y'abantu oms ingene ryorwanya ibiza ibiza ku isi yose biriko biratera imbere ivyo vyashikirijwe na liza skein akorera iradiyo ijwi rya amerika i geneve mu buswise gushika mu mwaka w'ibihumbi cumi na kane margaret cane umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe ntiyihuse kwemeza ko igwa ingwara ya ebola ari kiza kibangamiye amagara ku isi ibyo byagiye kuba hareze amezi ane igihugu ca Guinea kimaze gutangaza ko Ebola ari kiza kibangamiye igihugu cose mu mahanga mu magara y'abantu bica bituma bica bituma mbere umugera w'iyo ngwara uca wandukira ibindi bihugu nka Liberia na Sierra Leone abantu bashika igihumbi baba bamaze kwasiga ubuzima imigambi muganga chan azoshira imbere rero azoshira mu ngiro ni ugutora inzira ya hafi ituma amadosiye ajanye no gutabara ingwara ziza nk'ibiza uh, anyaruka hamwe no gufasha igihugu gushiraho amapolitike yo guhangana n'ingwara z'ibiza azobandanya ubushakashatsi no gukomeza incanco n'imiti yo gukinga no kuvura ingwara zisanzwe zihari hamwe n'izitera nk'ibiza muganga cane aremera ko ivyo bitazohora mu buryo ati ariko ndazi kwa mikoro azoteba akaboneka Ala Sader ni umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare yafashwe n'ibiro vya Amerika vy'iperereza FBI itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu yagezwa kuba akorana n'umurwi w'iterabwoba Islamic State hamwe no hamwe no kugura ivyabona ikindi yagirizwa nuko n'uwo bavukana bakorana n'abandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi kuri iyo murwi y'iterabwoba ya Islamic State Allah Sadeh yaramaze kuja mu ngendo nyinshi mu, mu bihugu vy'abarabu nka Amani muri Yordani mu kwezi kwa gatanu aciye muri Turkiya mu gihe intahe yo mwokera Nader Sadeh ashobora gucibwa imyaka mirongo ine yo gupfungwa n'ihadabu y'amadolari y'abanyamerika ibihumbi amajana atanu Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ejo yasavye igihugu ca Pakistani ko coheba kikagira ico gikoze ku barwanyi b'abataliba nyuma yaho umugwi wemangiye igitero co kwa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege c'umurwa mukuru Kabul kigahitana abantu batatu abandi cumi na batandatu bagakomereka Perezida Ashane rero yari yashinze ico kibazo c'imigenderanire imbere kugira ngo asabe yakoze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo nshuti mwese muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose 88 n'ibice icenda i kigali no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku iradiyo ijwi rya amerika ubu naho ni umwanya w'inkuru nyamukuru sentare yo mu bwongereza yaraye irekuye umunyarwanda lieutenant general karenzi karake umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu rwanda iyo sentare ivuga ko karenzi karake atabyaha agikurikiranwa n'ubutungane bw'ubwongereza kandi ngo ahawe uburenganzira bw'iwe bwose lieutenant general karenzi karake yari yaratawe muri yompi mu kwezi kwa gatandatu bitewe n'urupapuro rwo gufatwa rwari rwaratanzwe n'igihugu ca espanye mugenzi wacu Etienne karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye amategeko professeur charles kambanda akorera mu gisagara ca new york profeseri charles kambanda mwabikurikiye irekurwa rya lietona generali karenzi karake mu bwongereza mu mategeko bivuze iki mu mategeko ni ibintu bigoye kumva ntawe byumvikana kubera ko urukiko ruvuga ko ibyaha aregwa ntabari ibyaha mu mategeko y'abongereza bisaba ko bajyana umuntu mu kindi gihugu kuburanisha ariko nanone iki cyemezo kiragayitse cyane kubera ko amategeko yashyizeho umuryango w'ubumwe wa european union amategeko ya european union arenze amategeko y'igihugu runaka kigize umuryango ni ukuvuga ngo iriya extradition ya generali yakozwe yasabwaga hakurikijwe itegeko y'umuryango ya european union ntawe byumvikana ukuntu noneho abongereza basubira ku tegeko ryabo bakavuga ati dukurikije amategeko yacyo aho ntawe byumvikana icyo ni ikintu kimwe icya kabiri bo ubwabo urukiko ruravuga ruti ntawe bihuriye ni ukuvuga ngo manda ntacyo dufite icyo tuzivugaho manda zirahari ariko urukiko rwacu ntabwo rushobora gusubiza kujyana uyu mugabo muri sitanye kubera ko ibyaha aregwa ntaba ari bya bindi byaha dusabwa kujyana umuntu mu rukiko rw'ikindi gihugu ngo abiburane kuvuga ngo manda zirahari ziracyafite agaciro ariko bo bakavuga ati itegeko ryabo ntabwo ribemerera muri iki gihe barimo n'iyo ngingo bivuze ki bivuze ko kwa bwana karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri iro cyangwa nanone bariya abantu bava muri sipanye bashobora kuza- kuzajyana ikirego mu rukiko rwa european union bavuga bati abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko rya european union cyane cyane ko itegeko rya european union ris- riri hejuru risumbye itegeko ry'abongereza icyo gihe dushobora kuzumva urubanza rukomeye hagati ya european union na leta y'abongereza n'iyo ngingo nagira ngo tugarukeho gato kubera ko urukiko ruvuga ko ibirego eh, byatanzwe rwasanze nta bimenyetso bigaragaza ko ari ibyaha rwakomeza gukurikirana cyangwa se byatuma rwohereza liyetona generali karenzi karake muri esipanye yes icyo ni ikindi- ni- ni ikindi kintu bo bavuga bati eh, ariko ubundi eh, amategeko y'umuryango u- u- u- u- u- european union avuga ko iyo igihugu runaka gisabye ko gifite gishoboye ah, ah, ah, rais- ah, manda zo gufata uwo muntu runaka ikindi gihugu gifite kirasa- kirategekwa kujyana uyo muntu mu gihugu aburanira ni ukuvuga ngo abongereza ntawe baburanishaga icyaha mu mizi bo ba- basabwaga gusa gushyira mu bikorwa ririya tegeko rya european union ribasaba ko bajyana umuntu ubarirwa mu gihugu kimu- kiri kumusaba aho nawo ni ikindi kintu kubera ko ntawe ba- bas- basa nk'aho bagiye mu mizi yo rubanza ntabwo ariko byakagombye kugenda siko byagombye kugenda ariko niko byagenze musanga se hano hari ikibazo ku bijyanye no kutavuga rumwe cyangwa se kuvuguruzanya hagati y'inzego z'ubutabera ku mugabane w'uburayi aha ndavuga hagati y'ubwongereza na esipanye cyangwa se n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubwabwo ubundi ama- ama- um, ubutabera mpuzamahanga bushingiye kuri compromise kubumvikane ubundi ubutabera guhana ibyaha ni ikintu gikorwa n'igihugu kireba inyungu kipoteja abaturage bacyo iyo bigiye mu butabera mpuzamahanga buri gihe hajyamo diplomasi hajyamo inyungu z'igihugu runaka kuri iyo ntego ntabwo byatangaje kubera ko abongereza baracyafite ibintu byinshi bakeneye ku rwanda gukora bizinesi cyane cyane muri congo banyuza ibi- ibi- ibintu byinshi binyu- biva muri congo binyura mu i kigali binyura bujumbura nibagirana ikibazo na, na leta y'u rwanda ubukungu bwabo bwagira ikibazo nabo dusubira nanone bakavuga bati iki ni ikibazo cy'ubutabera mpuzamahanga umubano wacu n'ibihugu n'igihugu runaka niwo ni- nibyo dushyira imbere iyo havutse ikibazo mu butabera ni ukuvuga ngo ubundi igihugu nicyo kigombi u rwanda ni rugombiye guhana biriya ibyaha kubera ko rugombiye guporoteja abaturage babo mu gihe hari leta idafite ubushake bwo kuburanisha biriya byaha igihe cyose iriya leta izaba iri mu- mu butegetsi bariya bantu ntawo- ntawe byoroshye kubaburanisha kubera ko inyungu za za diporomasi z'ubucuruzi zigongana n'ubutabera muzamuye ingingo itoroshye Profesa Charles Kambanda ko bitewe n'inyungu za politiki n'iz'ubukungu icyitwa icyaha mu gihugu kimwe gishobora kutaba icyaha mu kindi gihugu aha turavuga ku mugabane w'uburayi ni nibyo nyine navuze nta gihugu na kimwe gitegeka gutanga ubutabera ku byaha byakorewe mu kindi gihugu batakurikije inyungu zabo ni ukuvuga ngo kubera ko ibi bya- ni ibyaha byakoze mu rwanda bikaba bi- u- ubongereza bukaba buri gusabwa bwa- bwasabwaga gushyira mu bikorwa ziriya manda ikintu cya mbere ubundi kubera ko biba bihaye em, em, eh, politiki mpuzamahanga ikintu cya mbere abongereza bareba ni inyungu z'ubucuruzi bafite n'u rwanda ntaba ari inyungu za- z'ubutabera kubera ko nta gihugu gitegekwa gutanga ubutabera ku bibazo by'ikindi gihugu ubundi ibihugu mu- mu kubana n'ibindi bihugu hakurikizwa inyungu zabyo z'ubukungu na diporomasi nta kindi
inama nshingamateka y'u rwanda yaraye itoye itegeko risaba ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe guhindura ibwirizwa shingiro ibyo bibaye nyuma y'aho inama nshingamateka ishyikirijwe incamake y'icigwa cyakozwe n'abashingamateka mu mitumba igize u rwanda bumviriza ibyiyumviro by'abanyagihugu ku mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro mu mirenge magana atatu mirongo itatu n'itandatu yasuwe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'ijana na rimwe yahindurwa bakagumana na perezida paul kagame akabayobora mu banyarwanda barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani bifuje ko bagumana na perezida paul kagame icumi nibo bonyine banze ku itegeko nshinga ryahindurwa kandi basobanura impamvu zabo visi perezida w'inteko ishinga amategeko jean d'arc uwimana impaye arabisobanura ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashaka undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora imyandikire y'ingingo y'ijana na rimwe ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa perezida wa repubulika bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo ahubwo muri iyi myaka ibiri isigaye hagomba gutegurwa undi nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa paul kagame byagenda biti abandi bati ntiyari akwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi hanyuma bakongera bati yakoze neza akwiriye kuruhuka mu bifuza kugumana perezida paul kagame batanze impamvu nyinshi bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanirije ubucengezi ndetse abenshi bakanifuza ko manda kuri perezida paul kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira visi perezida w'inteko ku byerekeye umubare wa manda abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri perezida paul kagame ahubwo ko yayobora igihugu kugeza ananiwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu ariko bigakorwa kuri we gusa abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa nyuma ya perezida kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka irindwi ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza hari abandi baturage bavuze kuri manda ya perezida wa repubulika ko yari imyaka irindwi ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi abandi bagenda bavuga imyaka itanu gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage wiri depite gatabazi jean marie vianney nko mu karere ka gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera ndetse n'abandi bagaragaje yuko nibaramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora biteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba iyo tumwanyajeho ni nziza nayo irakomeye aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ibikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mu mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe hari abagaragaje ati usibye nawe kumwemeza akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko bagomba kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda komisiyo ya politiki n'ubutegetsi bwiza mu nama nshingamateka y'u rwanda umugwi wa sena nawe nyine yashikirije raporo y'ibyo abanyagihugu bavuga ku byerekeye uguhindura ibwirizwa shingiro kugira umukuru w'igihugu paul kagame abandanye gutegeka inkuru ya eric bagira ubusa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza muri sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingeri zitandukanye z'abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga ubw'inteko ishinga amategeko y'abasuraga mu byumweru bibiri byashize ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza perezida paul kagame amaze kubagezaho mu nzego zose ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo biratandukanye senateri apolineri mushinzimana perezida wa komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza mu mutwe wa sena abenshi bagaragaza ko basaba ko nyakubahwa paul kagame yakwemererwa kwiyamamaza mu nyungu rwose abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose agifite imbaraga kugeza igihe azumva atagishoboye abandi bakavuga bati yakirwa amara imyaka irindwi kandi akemera kwiyamamaza igihe cyose abaturage bakimufitiye icyizere ni uburyo bunyuranye abanyarwanda mu byiciro binyuranye bagenda bivuga yuko basanga ahenshi bavuga bati imyaka irindwi ifunguye cyangwa se ubuziraherezo nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza umutwe wa sena abayihagarariye bagejeje kuri sena imyanzuro ikurikira senateri mushinzimana umwanzuro wa wa komisiyo ni uko eh, sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo n'ibyifuzo by'abanyarwanda byanyuze mu busabe bwanditse no mu biganiro ingingo y'ijana n'imwe y'itegeko nshinga ikavugwa hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko umwanzuro wa kabiri eh, sena yasabwa kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'amategeko nshinga zikwiye kuvugururwa umwanzuro wa gatatu uko byavuzwe n'abaturage twabibonye mu mashusho ni uko sena isaba kwihutisha ririya vugururwa rivuzwe muri muri kati komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirwaho na komisiyo y'impuguke mu kuyifasha kunoza uyu murimo werekeza mu kuguhindura itegeko nshinga n'imyanzuro abasenateri uko ari makumyabiri na bane batoreye ntawifashe nta n'impfabusa mu baturage basaga ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitanu bakomoka mu turere cumi na kamwe abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo imibare isanzwe y'abasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo perezida kagame akomeze gutegeka barasatira miliyoni enye n'umuturage umwe rukumbi wanditse ahakana ko itegeko nshinga ryahinduka ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga u rwanda rugenderaho ari nayo yahagurukije rubanda ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri imwe ku myaka irindwi igihe iyi ngingo yaramuka ivuguruwe izaba ifunguye imiryango kuri perezida kagame ku kongera kwiyamamariza gutegeka u rwanda nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera akamaramaka ariko abagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
kwibuka hagenda soya kurigenzoka umugambyi wabo baramenye abona abagesera n'uburyo mubona bamucakure tera mu rugo wasatowe mbega mutafasha kumuyamira
ntuzaho witobera urubanza twagutekera ubu urabye imyaka ufise n'igihagararo cyakugera n'icyubahiro twahora tuguha Eh.
Ma- ayo majambo mabi gutya kuvuye mu kanwa nje nta mihimbira ihereye mu rubanza rwanjye bawa museka we kandi arabandaye Ha? abarundi twari dukwiye kwisubirako tukamenya ko imvugo nziza ariyo yubaka kandi igaha agaciro uwayivuze none bwa buntu n'ubupfasoni byamye biranga abarundi byagiye he ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika urudandazwa rw'abantu rwabaye uburyo bushasha bwo gushira abantu mu buja ubwo rudandazwa rurabandanya mu bice byinshi byo ku isi ubu ku isi yose havugwa imiliyoni mirongo ibiri z'abantu bagizwe n'abagore abagabo n'abana bakorerwa ubwo rudandazwa uko umwaka utashe departema ya leta zunze ubumwe za amerika irasohora raporo ku bijanye n'ubwo rudandazwa muri raporo y'uyu mwaka ibihugu ijana na mirongo umunani n'umunani byo ku isi harimwo na leta zunze ubumwe za amerika byarahagurukiye ico kibazo ugereranije n'ibindi bihugu leta zunze ubumwe za amerika iri mu mugwi wa mbere w'ibihugu biriko birakora ibishoboka kugira birandurane n'imizi ubwo rudandazwa mu gushiraho amategeko aruhasha leta zunze ubumwe za amerika iriko irasuzuma ku buryo abo bantu barimwo buhuje n'ivy'amategeko mpuzamakungu ya oni ku bijanye no guhasha ubwo rudandazwa asaba umugwi wa kabiri ugizwe n'ibihugu vyemera ayo masezerano ariko ataco biriko birakora mu ntumbero yo gukuraho ubwo rudandazwa rw'abantu umugwi wa gatatu ugizwe n'ibihugu bitemera ayo masezerano kandi ataco biriko birakora mu kugira ico bihinduye muri ivyo bihugu niho hagaragara ibitigiri binini vy'abantu badandazwa nk'uko bimenyeshwa na sarah sewell icegera ca sekreteri ajejwe umutekano w'abasivile demokarasi n'agateka na muntu iyo raporo ni kimwe mu bikoreshwa mu bya diplomasi ku isi kuko igaragaza ibihugu biriko biratera intambwe mu kurwanya urwo rudandazwa sarah sewell amenyesha kandi ko leta zunze ubumwe za amerika izokwisunga iyo raporo kugira igire ico yohindura nk'uko n'amakungu n'ibindi bihugu biriko birakora intumbero y'iyo raporo si ugucira imanza canke kudoma ko urutoki ibihugu bibonekamwo urwo rudandazwa ati ni ugushira ahabona uko ibintu bimeze ivyo bishikirizwa na sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry mu birori vyo gushikiriza ku mugaragaro iyo raporo kuri uyu wa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse namwe inshuti mwese ko muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibashikiriza mu rwanda kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ku ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu alphonse ndayikenguruk'iye agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse
ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru avugwa hino- hirya no hino ku isi ni uko inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo yakoranye ikiga ikibazo cy'u Burundi igaca ishika ku mwanzuro w'uko yiyamirije iganwa rya General Adolphe Nshimirimana ryabaye ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyene hamwe n'iraswa rya Petero Karaveri Mbonimpa bukeye ku munsi wa mbere iyindi nkuru eh, twabashikirije ni uko umushingwa mwanza wa Jason Rezian wamenyesha amakuru w'ikinyamakuru Washington Post apfungiwe muri Iran yamesheje ko urubanza rw'uyo abura- rw'uwaburanira rushobora gucika muri iyi ndwi inyuma yaho sentare imwumviririje ubwa gatanu kuri uyu munsi wa mbere iyindi nkuru eh, twabashikirije ni uko muri Turkiya havugwa urutavanako rw'ibitero ku birindiro bya polisi n'abasirikare kuri uyu munsi wa mbere mbere ibyo bitero bikaba byahitanye abantu cumi ikindi gitero naco kikaba cagizwe eh, ku buserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika ariko ico gitero kikaba atari ataho cahitanye hanyuma irindi nkuru twabashikirize ni uko ibikorwa vyo kunagura uburyo ishami mpuzamakungu ririko rirakora impu- ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms eh, ririko rirakora mu kurwanya ibiza bi- bi- biza ku isi ririko- biriko biratera imbere ibyo rero bikaba byashikirijwe na liza skerin akorera iradiyo ijwi rya amerika i geneve gushi- kuko gushika ubu mu mwaka w'ibihumbi na- na- na cumi na kane utwara iryo shirahamwe margaret cane umuyobozi w'iryo shirahamwe atihuse kwemeza ko ingwara ya ebola ari ingwara ishobora ku- kuba ikiza kibangamiye amagara ku isi yose iyindi eh, nkuru twabashikirije nuko Ala Sadeh Sadeh ni umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare uwo nawe yafashwe na vya biro vya Amerika bipereza FBI ari ari itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatandatu yagirizwa kuba akorana n'umurwi w'iterabwoba Islamic States hamwe no kugura ivyabona ikindi yagirizwa no kwe n'uwo bavukana bakorana n'abandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi w'iterabwoba Islamic States mukamenya yuko uwo mu A- Alaa Sadeh mu gihe intahe yo mwokera yoca acibwa ihadabu yo- y'ibihumbi amajana atanu y'amadolari y'Amerika hamwe no gupfungwa imyaka ishika mirongo ine ikindi ni uko perezida wa afghanistan ashraf ghani ejo yasabye igihugu ca pakistani ko coheba kikagira ico ki- kivuze ku barwanyi b'abatalibane nyuma yaho uwo murwi wemangiye igitero co ku munsi wa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege c'umurwa mukuru
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuma karara alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyane itangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyene turabashikiriza amakuru n'ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika mwakoze kuba mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
murakoze mwese mwahisemo kutwumviriza ikibazo cy'ibigwanisho bibandanya by'iyi nkumbi mu burundi ni kimwe mu bituma umutekano uhungabana icyakozwe kugira bikugwe mu banyagihugu n'icyokorwa kugira abarundi babandanye babaho n'umutekano nibyo tuganira uyu munsi komisiyo yo gukura ibigwanisho yashinzwe mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu abakuru b'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba mu nama bakoreye i dar es salaam mu minsi yashize bari basabye ko ibigwanisho bikugwa mu banyagihugu imbere y'uko amatora aba kuwa mirongo ibiri na gatanu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Pierre nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko abapolisi batandatu aribo bari bamaze kwicwa abashika ijana na mirongo irindwi na batandatu barakomeretse kuva aho hatanguriye imyigaragambyo mu gihe ibiharuro bya nyuma bitangwa na oni nabyo bivuga ko abantu mirongo irindwi aribo bamaze kwicwa abandi ijana mirongo ibihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani bakaba bamaze guhunga igihugu mu mezi arenga abiri imyigaragambyo yamaze muri iyo myigaragambyo kandi abantu bashika icyenda barishwe barashwe aho bose bari ku ruhande rw'imbonerakure n'urwaruka rwari mu myigaragambyo bamwe mu bahunze igihugu bari mu rwanda baganiriye na radiyo ijwi rya amerika bavuga ko batazohunguka hatabaye kwaka ibigwanisho imbonerakure muri raporo yo kuwa mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda yatanzwe n'umugwi w'igihugu ushinzwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu wavuze ko hagati y'ibigwanisho ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'ibihumbi mirongo ine aribyo bimaze gukugwa mu banyagihugu ku bishika ibihumbi ijana byavugwa ko byo babiri mu banyagihugu batayifitiye uruhushya aho n'icyo gihe umushyikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati kuwa munani ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yari yahaye indwi zibiri ng'umugwi ujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu uzobe wabibatse aho ivyo nivyo vyari vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Dar es Salaam ariko inyuma y'izo ndwi zibiri ntituzi ingene vyoba vyaragenze ko vyoba vyarasatswe canke bitasatswe leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo yamenyesheje ko leta yiteguye gukorana n'abarorerezi bagatega akazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare mu byo kwaka ibigwanisho ababitunze batayifitiye uruhushya aho ni mu gihe abatavugana rumwe na leta bavuga ko aho bigeze ubu ico gikorwa kirengeye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisha abanyagihugu nico catumye muri kiganiro dutumira komisere do polisi Laurent kabura arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho mu banyagihugu ndabaramukije komiseri wa kabura twatumiye kandi na jacques bigirimana arongoye umugambwe fnr jacques bigirimana ndabaramukije turabaramukije namwe murakoze mwese kubona mwitavye ubu butumire abandi bifuza kugira ico baterereye muri iki kiganiro baba abanyepolitike abayobozi cyangwa abanyagihugu muraza kudutelefona kuri telefone amajana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe cyangwa mutwandikire kuri facebook kuri whatsapp reka ikibazo cya mbere ndagitumbereze kubo byego bwa mbere komiseri Laurent kabura hari icyo mwotubwira ku cyo muri ko murakora ubu kuri icyo kibazo
murakoze kuri icyo kibazo mumbajije ni ukuvuga yuko mu bisanzwe umugwi wamaho ushinzwe kurwanya igwiranira ry'ibigwanisho bicira umuriro bituwe tucira umuriro mu kazi ka minsi yose ushinzwe kurwanya kwegeranya no gusambura ibigwanisho biba byafashwe bivuye mu- mu maboko y'abantu batabifitiye uruhushya Eh, muri iyo ntumbero rero twebwe ako kazi n'aka misi yose kandi kuva umugwi ugiyeho gushika n'ubu tura- tura- turakabandanya Eh, naho ibihe tugezemwo eh, bituma yuko duca dushyiraho umurego u- uhagije kugira ngo abantu benshi tubona hirya no hino basanzwe ubu barihaye ububasha bwo kurondera ibigwanisho kugira ngo babitunge badafitanye ubu- badafite uruhusha bandanye rero icyo gikorwa kandi kigenda neza Eh, ni ukuvuga yuko eh, dukorana n'igipolisi dukorana n'abasirikare dukorana n'urwego rw'iperereza kugira ngo turondere twongere eh, twake abantu bose babifise batabifitiye uruhusha Eh, kugeza ubu rero ibigwanisho birenga nk'ibi- nk'ibi- nk'i- nk'ijana eh, kuva kiya gihe abakuru b'akarere batangiye intumbero y'uko twobisaka biramaze gufatwa ni ukuvuga rero y'uko ari igikorwa camaho kandi kizobandanya gushika yaho abanyagihugu bumva y'uko gutunga igwanisho eh, utabifite ruhusha ari bibi cyane ngaho tugejeje muri rusangi akazi tubatahuye ibi bigwanisha ijana muvuga ni byo mwafashe inyuma y'aho umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ah, basabe yuko mu ndwi zibiri muba mwamaze kubikuramo ego mwe n'ibirenga kuri ibi- bindi twari dusanzwe tuharafashe bisanzwe bi- bibitse ahantu mu bubiko bwaho bitegukanije twavuze yuko dufise n'umutumire jacques bigirimana arongoye umugambwe fnr nyakubahwa jacques bigirimana mwumvise ivyo ah, laurent kabura avuze mwe hari ico mushikiriza ego murakoze cyane Eh, ni byiza ko uwo mugwi twumva uri kurakora mugabo ibyo twumvise umaze gufata tugereranije n'ibiri mu gihugu birateye isoni nibagerageze ba- bongere ko bafate eh, byinshi kuko ibigwanisho biri mu gihugu ni byinshi birarenga ko ibyigwa birasasika inganda ibyo twirirwa turumva abirirwa bariyererana mu marondo hirya no hino ni byinshi ni byinshi nibashyiremo inguvu badafise ingufu zikwiriye basabe ababijejwe babafashe kandi twese eh, mu biganiro twarimwo ejo bundi bihagarikiwe n'umushikiranganji eh, w'ukwivuna abansi w'igihugu ca uganda twarahagaze cyane rwose ku kintu kijanye n'umutekano duhereye ku co kwaka ibirwanisho eh, abatabifitiye uburenganzira ni ukuvuga yuko ico kintu cyamaze kuba igi- ikibazo kitakiri muri uwo mugwi gusa cyamaze no kuba ikibazo cya politike kurumva ko aricyo turi ko turakorera ko eh, mu kuganira rero mbanje kumusaba nasabe leta irondera uburyo bukwiriye eh, bakoresha inguvu bahabwa uburyo bukwiriye bakoresha inguvu z'igihugu babikure mu banyagihugu kuko niko kazi bagejeje kuko bakora akazi ka minsi yose ibyo bigwanisha ijana ni bike ugereranije n'ibyo twumva ibigwanisha biriko birakora mu gihugu Eh, reka tugaruke kuri komiseri Laurent kabura baravuze yuko eh, leta yobaha uburyo mbega murafise uburyo bukwiye kugira mukore ico gikorwa mu nama nyamukuru eh, dufise eh, ibintu by'uburyo birimwo eh, mu bisanzwe uko dukora kugira ngo dushike ku ntego yacu turasigura kuko urazi kugira ngo bayigwanishe umuntu ni uko umwaka ubwo nyine ni ukubanza ku- icyo bita desarma d'esprit ni ukubanza kumusigurira ingaruka mbi eh, ituma twagirwa abika ikigwanisho akumva we nyine yuko ibyo ariko arakora bitareye n'amategeko icya kabiri ni ukugerageza gusigura si umunyagihugu wenyine n'abo bose muri asosiyasiyo abantu uh, ba- ba- ba- ba- ba- ba- b'amakonfesiyo religieuse ni ukuvuga abantu b'abapadiri n'aba- n'abapasitori n'aba- am- ama- ama- ba isilamu kugira ngo nabo nyine mu bantu babo baba bashobora ku- gusigura bumve yuko gutunga igwanisho ari ukubika ikara mu mpuzu abantu rero bakumva yuko icyo kintu ikwiye gukorwa ibyo byose rero bisaba uburyo hariho eh, reba bijyanye n'ibyo tuba twaronse kubisambura ibyo byose bisaba uburyo ni ukuvuga yuko eh, mu kintu nyamukuru nyine dukeneye gukora kandi byihutirwa nk'uko mubivuze ni ukongera uburyo hanyuma ubwo buryo buga- bu- bubonetse abantu bakagerageza kubusigurirwa bihagije bakumva yuko butanga ibigwanisho ubu rero ubaga hirya no hino usanga eh, hariho abasore basanga bafite ibigwanisho Ni- ni nako kajya kugira ngo bumve yuko ikigwanisho atari eh, ikintu gituma umuntu aronka yumva yuko nyine atekanye ahubwo igwanisho gituma umuntu adatekana kuko ukifise udafise uruhusha leta ifise ububasha natwe dufise ububasha kubera tubuhabwa n'amategeko leta yashyizeho kugira ngo tubikwake kandi tukanagushengeza igihe uba agiye kuyonda udafise uruhusha urumva rero ngarutse ku byo by'uburyo uburyo ni ni- ni ikintu gikomeye cyane twibaza yuko tukironse eh, igikorwa co- cogenda gitera kija imbere gusumba murakoze reka imbere y'uko tubandanya turafise umunywanyi kuri telefone eh, yifuza kugira icyo ashikirije gaburiyeri muratwumva
yego ndabumva cyane reka tubaha akanya muri muherereye he
ngo gende gaburiyeri tange n'umuvugizi nkaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe apdr uyu mwanya tuvugana mpereye mu gisagara cya bujumbura muri karitsiye ya kamenge hama by'ukuri ku ruhande rwacu rw'umugambwe wa pdr turemeza neza yuko ibigwanisho ari byinshi mu gihugu kandi biguma byiha inkumbi nk'uko mubibona abantu bapfa abandi basubira ariko rero tukavuga duti turashimira cyane uwo mugore waragaragaje gukora kuko by'ukuri indwara z'ibigwanisho biterwa n'ikibazo cya politiki kiri mu burundi kubera kirimo ishaniyano usanga ariyo mpamvu ituma ibigwanisho ari byinshi mu gihugu cyacu ariko hamwe ikibuga cya politiki hamwe cohera ndabona ko ibintu byose byose bigenda neza nacyo bituma rero mukamuntera umugambi wa pedere usaba by'ukuri bwa mbere ko ibiganiro mu mpande zose byoba cyane cyane abanyepolitike kandi atagukumirana nuko biheruka kuba ibibazo hari imigambi itatumiwe kandi nanjye niyo abayegwa n'ibibazo ntibisubire kuba ibiganiro bikaba twese twicarane duture inyishu hama dusane na guverinoma igiye kujyaho yibuka iyindi migambi yose yari imigambi yagiye mu matora yari itagiye mu matora twese dusangire igihugu hama dufashanye gutwara igihugu umwe wese ahageze aterere kugira ngo ntihasubire kubaho umuntu ashabura bigatuma bibyara inzigo n'inzikira iyo ni ubundi buryo tubona bukomeye buzotuma ikibazo cy'igurana ry'ibigwanisho bihera maze rero abantu bagaca batera akama abanywanyi babo nabyo bigwanisho bakabitanga nk'uko twabonye byabaye mu bihumbi bibiri na cumi urwaruka rw'imigambo itandukanye rwari rufite ibigwanisho ariko ikibazo cya politiki kimaze gutorerwa umuti barasubiye kubitanga barabitanga mu mugwi murakoze murakoze eh, reka tugaruke ku banywanyi ba- ku batumire bacu jacques bigirimana uri umwe mu banyepolitike b'i burundi uyu muntu atelefoni yavuze yuko abanyepolitike mukwiye gusubira mu biganiro kugira icyo kibazo gitorerwe umuti hari icyo wavuga kuri ibi uyu munywanyi ashikirije
eh rwose cyane rwose kandi si si ibigwanisho gusa hariho gusubira kunywanisha abarundi ibiganiro birihuta cyane kugira ngo dusubire kunywanisha abarundi nagenda kubwire yuko eh, aho ibintu bigereye ni ukuri eh, ubumwe ah, bidafatiye ku by'amoko gusa ubumwe mu bya politike umubano w'imigambwe umubano w'abadasangiye ibyiyumviro bya politike wahungabanye cyane ugeze aho umwasi ashaka ni ukuvuga yuko icyihutirwa ari ugusubiza hamwe abarundi biciye mu biganiro nibyo uyavuze ni ukuri ni ukuvuga yuko rero icyihuta mu maguru mashya ni uko leta yoca yihutira mu maguru mashya kwicarana n'abatavuga rumwe nayo bakumvikana ku kungene ibi bigwanisho biri mu gihugu byamaze gufata intumbero ndende byova mu gihugu na cyane cyane abantu babifise bakumva ko ata kindi gikwiriye gukorwa atari ukubyitangira ku neza ku buntu kuko naho uyu mutegetsi w'igipolisi yavuze ati eh, tu- tuzogerageza dusabe uburyo hanyuma tubabwire eh, tu- tu- tubanze kudezamareza esprit ubu aho bigereye reza esprit ntizishobora kuba desarme hatabaye ibiganiro ibyo ntibikunda hamaze kwaduka ibintu by'amareberiyo none reberiyo widezaruma gute mutabanje kuvugana n'abayiserukira Si- ntiridekarara naho ntiridekarara ko ari reberiyo na leta ubwayo ntiremera ko ari reberiyo mugabo intumbero biriko birafata iyo biriko biraja biriko bija mu bintu bimeze nka reberiyo rero kugira ngo ntizo habe ba reberiyo ko tumaze kubona abafatwa abagwana abarasa abantu bapfa iki, ko tumaze kubibona uko nta kindi gikwiriye atari ukwicarana eh, n'abo bamaze gutangura kuvuga yuko ibiriko biramagerenade atanguye guturagurika ngaho onya ari bo cyangwa ukaza wumva abandi ngo bitagenze uko unye amaraso zoseseka abo bose rero ko bakivuga bakibandanya basaba bati nyabuna nitwumvirizwe rero byoba byiza ibiganiro bikabangira rero n'imana eh, abo tumaze kuvugana muri leta uhereye no ku mukuru w'igihugu baremera ko ibiganiro bizobandanya mu ntumbero mbere washaka yo guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo ntico hajeje kuvuga uyu muntu cy'uko abantu eh, hatoba ikumirwa ryo kwinjira muri leta leta Murakoze.
yojamwo abagiye mu matora n'abatayagiyemwo byose bigaheza bigatorerwa umuti na ntaryo abahunze bagahunguka amaradiyo ugayakugururwa Murakoze, reka abaserukira tutavuga mu imigabo ncamake.
batari ngaha bakaza gutyo eh, ibintu bigaca bigenda neza nayo handi tuvuze ngo ngo twogira eh, desarmement eh, tubihaye iyo komisiyo yonyene ni ukuri na- na kimwe cyokunda murakoze murakoze turafise uwundi munywanyi wa kabiri Eugene muratwumva yego ndabumva cyane ndabaramukize ngaho n'abatumire ndetse turi kumwe mugire ico mushikirije mu mwanya mutoyi kugira twakire n'abandi yego ndabanje gushimira ahubwo zimva mutima jewe ku nzego z'umutekano igikorwa- igikorwa ziriko zirakora kidasanzwe cyo kwaka ibigwanisho abitunze batabifitiye uruhusha kuko ibi- ibigwanisho rero rwamaze ntanure abantu bazi ko bitunze ivyo bigwanisho ubwo ku neza yabo bobizana kuko nta neza n'imwe y'ikigwanisho ari n'igihe wewe dutumwa bikakugirira nabi we mwenyewe ico novuga rero ni uko nkatera n'akamu abenegihugu bamenye yuko umutekano ari uwa twese nibabona aho bitagenda neza aka- baka- bakikeka umuntu n'umwe bavuga ati uyu muntu afite ikigwanisho nibatera akamo inzego z'umutekano zize zikore hakiri kare basaka- basaka aho hantu kuko u- umuntu umwe niba abatsinze igwanisho aka- aka- tuvuge aka- akagikoresha mu- mu byo atari kuriwe umutekano uzohungabana kuri twese nkavuga ati nkatera n'akamo n'inzego z'umutekano kandi nyabona nyabona dushishikariza abanyagihugu ko abanyagihugu hajya niho nibo bazi amakuru menshi bakorane bakorane gutyo hazomenyekana abantu benshi batunze ibigwanisho ataruhusha bifitiye kuko ah, kugeza ubu unye byazangeza ahantu uravye abantu bafite ibigwanisho ni abantu benshi cyane kavuga ati rero nubwo nubwo akenshi ah, inzego z'umutekano zacu aho zigiye zikunda kwicwa zikagira iki ntizikomeze ku ibanga ry'igihugu kuko ntizikomeze ku ibanga ry'igi- ku ibanga ry'igihugu zikomeze kuko nta kuntu twege twokwihanganira natwe umuntu azoba agitunze natwe nyine ubwacu u- abenegihugu tuzobiruka ko uwo muntu wese umuntu wese azotubwirije igwana cyangwa ifite ububusha tuzomwiruka ko nitwe mwihanganira kuko umutekano uhungabanye ni uwa twese kandi twese turaturaba aho twavuye turahazi n'aho tugeze turahazi Murakoze.
nta kindi gikomere ku mutima dukeneye yuko dushobora gukomereka ku mutima
umugabo hagenda asomye kuri iyi nzoga ibyo ntibikimuka mu mugambwe iwabo baramenshi abona bagesera n'ubuto mubona aramuca kure geza Ye.
yewe gaye mbera mu rugo wasatoye oya oya geza aho geza aho nawe nta soni mbega mutafasha kumwiyamirira eka Eh.
nde yo gufasha ayo manyembwa yawe Ben ntuzaho witobera urubanza twaguteye Yasaze.
ikibazo.
Ibaze.
ubu uravye imyaka ufise n'igihagararo cyawe n'icyubahiro twahora tuguha Eh.
ma- ayo majambo mabi gutya akuvuye mu kanwa nje ntamenyihindira ihereye mu rubanza rwanjye bahora musega we kandi arabandaye abarundi twari dukwiye kwisubirako tukamenya ko imvugo nziza ariyo yubaka kandi igaha agaciro uwayivuze none bwa buntu n'urupfasoni byamye biranga abarundi byagiye he ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi reka tugaruke ku mutumire wacu komisero ra kabura yashikirije ibijyanye n'uburyo buke eh, bituma igikorwa cyabo kitagenda neza ndagira ndamubaze mbega murafise ubuhinga buhanitse bwo gusuzuma abitwaje ibigwanisho ahandi ko ndavuga nk'abinjira ku mbibe z'ibihugu ibi bakoresha by'amasikaneri cyangwa amaradari mu burundi musuzuma gute abantu binjiye ko badafise ibigwanisho murakoze cyane I- i- i- muri ibi byose ni ni intambamyi nyamukuru dufise Eh, murazi cyane cyane kino gihugu cyacu yuko gisanzwe gifitanye imbibi n'ibihugu bitatu u rwanda eh, repubulika demokaratike ya kongo hamwe na tanzania izo mbibe zose rero ni imbibe zoroshe umuntu ashobora gucamwo agaca mu kayira atawumusu atawumubonye akinjira kugira agasohoka icyo ni ikibazo cyane icyo bita la porosite de frontiere muri ibyo rero eh, si ukuvuga yuko twebwe mu mugwi eh, tujejwe yuko twabiravira rirari ni uko eh, cyane cyane tu dukoranye n'abo dusanzwe dufise akazi gasa muri ibyo bihugu tumaze kugira amanama atari make kugira ngo turabe nyine twogwanya eh, i- i- i- ibigwanisho byinjira biciye kuri izo mbibi Eh, aho nko muri nababara nko muri repubulika demokarasi ya kongo turamaze kugira eh, intumbero imwe kandi tumaze gushika ku ku ntambwe ida- i- ishimishije yaho tuba dufise porogaramu twokorera ko kugira ngo ari n'abadufasha eh, badufashe twaronse iyo porogaramu icyo bita plan d'action conjoint plan- plan d'action conjoint eh, y'ibyo bihugu bibiri muri ibyo rero hari ibyo uvuze by'ubuhinga amasikaneri amaradare birimwe mu byo twibaza dushobora kuronka dukoze icyo gikorwa kugira ngo dushobore eh, kuraba i- i- i- uruja n'uruza ku- ku- ku- ku mbibe izo mbibe ibyo bihugu duhana turiko rero turategura n'uko twobwana n'aba- mm, n'umugenzi dukorana wo muri mu rwanda n'uwundi wo muri tanzania kugira ngo dukore iyo porogaramu naho nyine turabe abo dufasha kugira ngo turonke ubwo buhinga bwo gusuzuma uruja n'uruza ku- ku mbibi Eh, turetse uko ubu uko bimeze eh, mm, mm, biragoye ko- ko tumenya kuko no kubanza tukaraba abantu mbega benshi binjira mu tuyira utwaye kuko hariho utuyira twinshi usanga igihugu kiba gihana imbibe n'ikindi nk'ubu navuze yuko dushobora kwinjira ata ngorane hariho ubuyira baba ari bwinshi cyane abantu usanga bacamwo ubu bwose ni ubw'ubwirane bwo buza muri iyo ntumbero muri icyo gikorwa tuba twateguye kugira ngo tumenye ubwo buyira ubu rero nk'aha muri kongo ahantu hana imbibe na kongo twamaze ku- kubumenya ubwo buyira ubu rero icyo gikorwa nicyaja mu ngiro nibaza yuko turose abadufasha dushobora kuronka ubwo buhinga bwofasha kugira ngo turwanye uruja n'uruza rw'ibirwanisho ku mbibe zacu Eh, murumva rero si akazi koroshe eh, kandi ni akazi gasaba yuko abagenzi inshuti z'igihugu bihugu byacu bibiri duhana imbibe cyangwa bitatu byose budufasha kugira ngo urwo ruja n'uruza ruhagari- ruhagarikwe ko- na cyane cyane mu ku- mu kurwanya iryo gwirana eh, ry'ibigwanisho murakoze imbere y'uko tugaruka ku mutumire wacu jacques bigirimana reka tubanze twitabe uyu munywanyi habimana ari ku murongo wa telefone habimana muratwumva
ndabumva mugire icyo mushikirije mu mwanya muto
eh, ndabumva ndi habimana ndi bujumbu ndi mu gisagara cya bujumbura yego cyo nago- cyo nagomba gushikiriza tu- dusabye abo bagezwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu yuko bogira ingufu kuko n'ukuri tugeze ahantu hagoye cyane uguma ku- iyo nijoro hatanguye umengo ku bantu harakeye wumva amasase amagerenade ukumva ngo abantu bapfuye andi bakomeretse buri mama bamwe bakaba bakababuriye irengero ryabo ni ukuri dusabye yuko bukora ibyo bigwanisho mu banyagihugu kuko leta y'uburundi cyangwa igihugu cy'uburundi ntikiba kiriko cyandikisha amateka mu makungu iyo habaye ibintu nk'ibyo ahubwo hako baba- n'amakungu bituma umengo yotwikurako ku buryo bw'uko ibintu bigu- abanyagihugu baguma bapfa umukuru umuto bose bagapfa bigatuma ugwaruka muri iki gihe nka twebwe urwaruka ugasanga abantu bak- abana bakura barahahamutse ugasanga bakura mu mutwe hari ibindi bintu kubera ibintu i- aya masasu n'amagerenade baguma bumva nk'ubu uko wumva akarorero mu ijabe kuva mu gatondo nta n'umuntu araza ku- kurondera utwo agaburira abana urumva ko hinjira mu ijabo umuntu w'umuganga gusa urumva kuva mu gatondo hugarije bariko barasopaho ibigwanisho dusabye yuko rero leta y'u Burundi yogerageza ikura ivyo bigwanisho mu banyagihugu bose kandi babishire ku mwete kweri babikure kandi n'abapolisi barikuza batwagwa n'agashapu nabo nyene hari igihe rimwe rimwe kabacamo ugasanga ko bakora ibija- ivyo batari gukora bamwe bamwe nako gatererano kanje fi murakoze reka imbere y'uko tubandanya tubanze tumira amate gatoya
ehe nawe hano urebane bantu Yego.
murabona mwatoranya umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha ndabinginze ntimuze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kubo mwokingiye naje tuzohemukira ntibyoroshema burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi rero mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu uramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki nawe nyene wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera ibihugu waragarutse eh murambabarira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndagutekera impanuro nawe wowe bigiye Reka nigire.
urabona ko mwari mwaje kugandara ku muvyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yasha ndabasabye ntimumukurikize amaraso murabona mu gihe c'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagirizwa amaraso ya mwene wabo kumena umutwe murabinyemereye menye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa mutagondwa ako ni akamo mutewe na sitidiyo ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi murabandanya mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika iki ni ikiganiro murisanga reka tubandanye n'abatumire bacu jacques bigirimana muri bamwe mu mvukira zo mu gisagara cya bujumbura icyo gisagara nicyo cyabaye mwo imyigaragambyo myinshi kandi havugwamo yuko hoba hari urwaruka rutunze ibigwanisho ibigaragara ni uko twumva abapolisi baraswa n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho donc urwo rwaruka ruri mu- mu gisagara hagati mwebwe nk'imvukira za bujumbura icyo muri ko murakora kugira mufashe gutera akamu cyangwa gusansibiriza urwo rwaruka kugira rutange ibigwanisho
yego murakoze cyane bwa mbere na mbere hoho twagira twibutse abanyagisagara na cyane cyane abo bantu bari mu makaritsiye eh, yagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ikintu cya gatatu cya perezida petero nkurunziza yuko akamo bateye eh, kumviswe n'amakungu kumviswe n'akarere kumviswe na leta kumviswe n'abanyapolitike ubu turi mu biganiro nagana mumenyeshe yuko nabamenyeshe yuko eh, mu minsi ya vuba eh, umuhuza agira agaruke kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibibazo byose harimo n'ibyo bibazo eh, byatumye bafata iyo nzira eh, yo ku- yo ku- yo kurwana kuko ibintu ukuntu byagiye byatangwa ari manifestation mu nyuma havamo ibintu byo kurwana icyo ni icya mbere rero nimba bemera neza yuko byose bizoca mu biganiro nibareke ibiganiro bibe hanyuma bumve ikivuye mu biganiro maze babone kugira icyo biyumviriye kindi ari uko bumvise ibivuye mu biganiro icyo ni icya mbere igira kabiri ejo uko twabyumvise muri eh, jabe imodokari y'igipolisi yariko irajyayo igiye gukora akazi ijejwe kuko igipolisi ntaho cimiriwe iraraswa turumva yuko hariho n'abapolisi baba barahasize ubuzi- ubuzima mu gihe ibintu bimeze gutyo kumva yuko abapolisi bahugarije sinzi mwebwe ingene muvyakira sinzi n'ubundi ariko aratwumviriza ingene avyakira mugabo jewe ndumva neza yuko imvo y'abapolisi kuba bagiye kuhugariza hari imodokari ihatuririwe imodokari y'igipolisi hanyuma hakaba n'abantu b'abapolisi bahasize ubuzima murumva yuko atawoca areka ngo ibintu bice bigenda bigume uko ejo aho hantu harashobora kucacika ahantu hamaze kwikeberwa n'abantu bari kwaratera igihugu icyo ni cya mbere ndabahanuye rero nk'umunyagisagara nibareke kwisamburira ko nk'imbene nibareke kwisamburira ko nk'imbene abanyagisagara igisagara nicyo cyasinzikaye mu myaka mirongo icyenda na gatatu mu myaka mirongo icyenda na kane kandi abantu bose babwiye abantu bati nimujye mw'ibarabara muturire abantu muturire amapine muturire amazu usibye ko mu babatuma n'umwe akiriho n'abatumwe barapfuye abantu rero buno munsi bafatira akaruriro kuri ibyo bintu byabaye nibareke guhendwa n'abanyapolitike abanyapolitike turafite ibyo tuba turi ko turarondera hari natawe bihuriye n'inyungu z'abanyagihugu kuko umunyapolitike abaye minisitiri ntagenda ajyanye umwana wiwe ntagenda ajyanye umukozi wiwe